mandanya kumviriza ijwi rya amerika risa milani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro bya rino genekerezo rya kabiri ukwezi kw'icenda muri bibiri na cumi n'umunani mumva ku mirongo migufi ya shortwaves kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika turi no ku rubuga rwa internet kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri facebook voa radiyo yacu ibiganiro vya kino gitondo biremeshejwe na jewe diana ninahazwe muti twabateguriye iki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari azakurikirwa n'ikiganiro ejo saa kumi na zibiri aza kuba ari dusangire ijambo imbere y'amakuru tubafitiye yo mu karere tubanze duhere ku mihango yo gushingura nyakwigendera senateri john maken yarayibereye muri leta ya maryland ahitwa na polisi aha muri amerika inkuru yateguwe n'igisata cy'ijwi rya amerika mu congereza murumva mu ijwi rya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uwahoze ari perezida wa amerika barack obama yaneguye politike ihari muri amerika nk'iyi kaze kandi y'uruhendo bari mu birori byo gusezera ubwa nyuma umukenguzamateka john mccain i washington ku munsi ugira kane wo kumunamira nk'intwari y'urugamba ariko aramusezera nk'umugenzi wiwe mbere n'uwo bahiganywe muri politike obama yagize ati Isn't that the spirit we celebrate this week? That striving none si nguvu duhimbajiye ndwi zashatse kurondera neza igihugu kugikorera neza nk'umurage muzima n'urufatiro rwashizweho yongeye agira ati
so much of our politics, our public life, our public igice kinini cya politike yacu mbere c'ubuzima bw'igihugu c'ibikunda gushikirizwa womenga ni nk'aho ataco kimaze ariko kirakarishe ukutumvikana ububeshi ibitutsi n'ibindi
and phony controversies and manufactured outrage.
naho atadomye urutoki kuri perezida donald trump wahoze aramutswa igihugu obama yongeye ko ati so much of our politics our public life our public discourse can seem small
ni politiki ishaka kwerekana ubukerebutsi kandi igoye yamara mu by'ukuri ihagaze ku bwoba john adusizemwo umutima wo kuba abagabo babirengera bakora ibyiza kurushaho john called on us to be bigger than that mu gusezera ubwa nyuma uwo bakoranye kandi basangiye umugambwe w'abarepublikani wahoze ari perezida george bush nawe yatangaje ko john mccain yari intwari kandi ko yama yibuka buri gihe guha agaciro abo batavuga rumwe nk'ibiremwa bush yabandanije yiyamiriza politike y'ukudindira ya amerika abona ko iteye kubiri n'ivyumviro vya mccain bush na obama bahamagariwe kwama bibuka mugenzi wabo ku kazi no mu nteguro ya mccain yo kugwanya kanseri yo mu bwonko mccain yatsinzwe mu matora yashikanye ku ntebe perezida bush mu mwaka w'ibihumbi bibiri hamwe n'iyashikanye obama ku buperezida mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani bush na obama bari mu bantu amajana bo mu muryango wa mccain mu bagenzi biwe nabo bakoranye mu nama nkenguzamateka hamwe n'abandi mu misa kuri katedrali yo kumusezera ubwa nyuma bahamagariye abantu bose kubandanya umugambi wa john mccain wo kurwanya kanseri yo mu bwonko umwigeme wa mccain megan nawe nyene yasezeye ubwa nyuma se wiwe mu mvugo mfubeko avuga perezida trump yongera avuga ko amerika ari iza imbere kurusha ibindi n'amashi menshi yakomewe yagize ati amerika ntishima kuko itabikwiye amerika ya john mccain ntikeneye gushimagizwa kuko yamanye agateka yongeye ati turi mu gihe cyo gusambura ibyiza byose biba byashyizweho n'intwari kandi nta mutware n'umwe ashaka kwemera ikosa cyangwa kunanirwa ati papa yarigitangaza kandi namwe mwaduhaye akarorero keza The America of John McCain has no need to be made great again because America was always great.
John McCain yaramaze iminsi yunamigwa aho ikiziga ciwe cashizwe amaze kwitaba imana mu bamwunamiye harimo umukenyezi wiwe n'abana biwe indwi n'umuvyeyi wiwe nyina afise imyaka ijana n'itandatu hamwe n'abantu amajana n'amajana baturuka mu nama nkenguzamateka hari kandi n'abandi banyacubahiro batari bake imbere yo gushikanwa kuri katedrali abari bamuherekeje bahagaze gato ku cibutso c'intambara ya vietnam aho umukenyezi wiwe yashize urugori rw'amashurwe mu kunamira abasize ubuzima muri iyo ntambara mccain yaseze yanditse ati turisuzuguza igihe twitiranije gukunda igihugu hamwe n'indyane zateye urwanko n'intambara mu bice byose by'isi turisuzuguza kandi igihe twinyegeza inyuma y'ibihome aho kubisambura igihe dukekeranya ku butwari bw'abatwitangiye imbere aho kubafatira ko nk'inguvu zizana impinduka nziza perezida trump ntiyigeze atumirwa mu kirori na kimwe cerekeye gusezera mccain ico benshi bafashe nk'igihano gikomeye impari hagati ya perezida trump na mccain zakomeye cane cane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho perezida trump yamwifatira mu gahanga ko ataco yamaze ku rugamba mu ntambara ya vietnam yagize ati si intwari ku rugamba ni intwari mu rugamba gusa kuko yafatiwe iyo mpiri jewe ndemera abantu batigeze bafatwa mpiri mccain umwe mu bahoze batwara indege yigeze kuba imbohe y'intambara yafatiwe ku rugamba hafi imyaka itanu ashinguranwa iteka kuri uyu wa mungu muri kaminuza yiwe yigisha iby'indege ya annapolis muri maryland perezida trump wewe yari gukina umukino wa golf muri virginia aho abandi bariko bamusezera ubwa nyuma mccain yitavye imana ku munsi wa gatandatu uheze afite imyaka mirongo umunani n'umwe inyuma y'umwaka urenga anigana n'indwara ya kanseri yo mu mutwe
amakuru yo mu karere ubu naho duhereye burundi mu ntara ya kirundo aho inyuma y'imyaka hafi ibiri iheze havugwa ikibazo c'inzara abanyagihugu bemeza ko bavavanuye n'ico kibazo ibindi tubibaza mugenzi wacu jean bosco ndarurinzi mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu gushika hagati mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi intara ya kirundo yavugwamwo inzara izura inzara uruzuba rwatse mu karere ka bugesera iyo ntara iherereyemwo rwatumye imiryango ibihumbi yomoka irata ingo urabahungiye mu zindi ntara ndetse no mu bihugu bibanyi cyane cyane nko mu gihugu cya tanzania ahahora haboneka indimiro zaturiwe n'izuba uno munsi hambaye ibitegwa abanyagihugu baremeza ko inzara yarangiye aba nabo muri komine busoni imwe mu makomine yarigeramiwe cyane twanda dushimira imana yo yaduhinduriye amateka utwarose kavura gashimishije imbuto zo twarimye nta imbuto n'imwe yigeze irumba zose zareze neza duhereyeho ku biharage kabyo twarimbuye bishimishije ibigori twarimbuye neza nta ngorane n'imwe yabayemo n'amasaka kuba yarimye nawe yarimbutse eka n'imyumbati yaragarutse ibijumbu ubu musanzwe nta mwana yirirwa yishwa yayaguzwa yishwa n'inzara cishatse n'icyo afungura imana yaraduhaye akavura karaboneka umwimbu twarose ibiharage ibijumba imyumbati ibigori n'ibitoke byari byasuse nk'ibihona ubuho turabona umuntu ararumwa n'agatokage mu isoko nkuru ya kirundo umwimbu uraboneka cyane abasuma baremeza ko boroherwa no kuronka ibyo bakenera uyu twamusanze ariko asuma imyumbati eko narije gusuma uje gusuma iki narije gusuma imyumbati imyumbati ni myinshi kabisa ino mu kirundi wacu ibiciro by'imyumbati bariko baragurisha amahera amajana icenda umufungo w'igihumbi hari n'igihe ibiri ku catanu baca baguha ifu y'umwumbati ubu ni majana atatu n'itanu abacururiza ibiribwa bitandukanye mu isoko nkuru ya kirundo bavuga ko imfungurwa zose zakorotse ibiciro ku rugero ruri hejuru y'ijana ku ijana ego ni majana atatu gaha imyumbati naho bagurisha nk'iyi majana icenda none ubu ni majana atatu yego carakemutse hari n'igihe ibiro ibiri senke sateza kuyitanga biri magana atanu aho nawe ku magana umunani magana indwi nk'iyo byari ibihumbi biniyo imvura itaraba ariko ubu mu mwanya aza kuyitanga ku magana indwi magana atandatu twe tudandaje amateke aya nk'aya yari ibihumbi bibiri ariko uno munsi ubu ni igihumbi ubufu n'atatu n'itanu ikiro kijanje naco bakirangura kuri abiri n'itanu ushaka kugwa amajana atanu amajana atandatu mu gihe inzara yabice bigacika abanyagihugu benshi bahurira mu isoko bagiye gusuma uno munsi benshi baba arabashoye ivyo bigatuma imfungurwa zidasohoka turavyuka tukaza tukicara ibintu biruzuye nta muntu n'umwe asuma turicara kuva mu gatondo kugaga ku mugoroba no kuri nta kintu turimo tubona twinjiza twebwe abadandaza mugabo abasuma barorohewe niyo ubiguze makenya urashira ngaha nturonka abakuguriye majana atatu atatu none ubona twotahanirasiyo y'abana ntibabisuma abarimyi bashimira imana kubera yatanze imvura yamara iruhande y'ivyo abajejwe uburimyi bavuga ko hari n'ibindi vyakozwe leonidas rivuzimana arongoye ibiro vy'intara ya kirundo bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi icyabaye ni uko by'ukuri abantu bahinduye ingendo ubu n'abatahora barima bamwe bita abafongishonere abadandaza bakomeye aribo bafite n'amatongo manini bafite n'uburyo bwo gukora ubu rero baragiye mu burimi turabye nk'ubu gatasi gaheze hari abadandaza barenga nk'ijana bashize inguvu mu kurima ku buryo himbutse ikigori kirenze abahinga bafatanyije n'intwaro twarahimirije turahimiriza ko dukwiye kugarukana igiterwa cy'ikijumbu nicyo gituma mwabonye kuva mu mwaka uheze mu myonga yose itatunganijwe harimo ibijumbu ku buryo umwimbu wabonetse ibijumbu ku isoko ari byinshi kuva muri iri ciri heze abarimyi bo ku nkengera z'ikiyaga cohoha bariko bararima ibiterwa bivomerwa nko gushika ku metero zirenga ijana zo ku musozi ivyo biri mu biha icizere rivuze imana ko abanyagihugu bashobora kubandanya bahangana n'ihindagurika ry'ibihe uruzuba bwa mbere ubu rero barashobora kuvomera ari ibyo bijumbu ari izo mboga ari ibi bitunguru ubu urabona yuko barima by'ukuri bagashobora gukoresha ya mazi kandi umwimbu ukaboneka ubu abantu rero ubu batanguye kubona yuko bategereza kwibako ko izuba iyo rije ribahungabanya rwose bagahunga bamwe bamwe umuyobozi w'ibiro by'intara bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu kirundo avuga ko biteze umwimbu mwinshi w'ibijumbu vyarimwe ku mahegitari aharugwa mu bihumbi mirongo itandatu mu myonga biteze kandi n'umuceri mwinshi uzova mu myonga yatunganijwe kijambere mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika mu gihugu c'u rwanda naho kuwa mbere bitegekanije ko ariho hazoba amatora y'abashingamateka mugenzi wacu temistokle mutijima yabajije abanyagihugu bo mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda uko biteguriye ayo matora n'ico biteze ku bazobatora reka tubatege amatwi nibyo nabonye n'ibya fpr nibyo numva byiyamarije intangaha twumvise imigabo n'imigambi yabo ariyo kongera ibikorwa nyine twagezeho n'ubundi hano batubwiye ko bazadukorera ubuvugizi uyu muhanda ukazakorwa nituramuka tubatoye niko badusezeranyije wa mbere rwose turabukereye urabona ko twatangiye no gukora amasuku kugira ngo ibibazo bizagende neza bavuze yuko bazadukorera umuhanda bakatugeza no ku iterambere tubonye umuhanda w'umukara niho byarushaho kuba byiza niteguye ko ku wa mbere nyine saa kumi n'imwe nzabyuka nkajya gutora nyine baduhuguye turi ku muganda wa nyuma w'ukwezi ko tuzazinduka bakatwereka mbese uko dusanzwe dutora hari ababa bakibyibuka hari ubatakibyibuka byose twarabyishimiye ibyo bavuga nyine bumva ko byose ari bimwe biteza abanyarwanda imbere abo nabashije kubona ni fpr green party ayo niyo mashyaka abanza mbasha kwibuka njyewe ndashaka ko badukorera uyu muhanda cyane cyane uyu muhanda rwose wo uratubangamiye kubera ko gukora taransiporo ikugeza mu mujyi biragoranye kugira ngo uzabone imodoka ikugeza utameze ntabwo bijya bitworohera batwijeje ko bizakemuka nta kibazo n'ibitarakemuka ko rwose bigomba gukemuka cyane kutwegereza amazi cyane hafi buri rugo rukagira amazi twabonye abakandida bageze nko kuri batandatu twiteguye gutora kandi tuzazinduka saa kumi n'ebyiri n'igice tuzaba twahashyitse mu by'ukuri urebye hari ibyo twumva mu mvugo tugategereza ugasanga nta gisubizo cy'ibyavuzwe kirimo kuboneka urugero ubu ngubu mu bihe byashize twumvaga ko natwe dushobora kubona amazi nta kibazo ariko ugategereza umwaka ukarangira ibiri igashira umuhanda bati tugiye kuwukora birashoboka ko nabyo bizarangira nk'ibyo tujya tubona nyine ko kenshi byagiye bivugwa ko iyo mihanda igiye gukorwa amazi akaboneka ariko twarategereje ntabyo twabonye niba hari ibyo bavuze ngo tugiye gukora ibi babishyire mu bikorwa niba bitagiye mu bikorwa abaturage basobanukirwa impamvu ibyo bintu bitagezweho aho kuguma batekereza ko wa wundi uzaza kwiyamamaza ejo bati nturiya se ntagiye kuza nk'uwa mbere ariko abaye bavuze impamvu ibyo bitagezweho n'abaturage bajya bavuga ati koko twumvise imbogamizi yatumye bitagerwaho hariya ariko kubera ko tutamenye impamvu bitagezweho ntibinakorwe umuturage yumva ati uwo nguwo n'uje nka wa wundi watambutse amajwi yaturukanije na mugenzi wacu temistokle mutijima we na bagenzi be bamubanjirije bose turabakengurukiye twibutse ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya duca tubandaniriza ku kiganiro ejo iki ni ikiganiro ejo ibiganiro hagati y'abashakanye nka kimwe mu mpamvu zituma ingo zitera imbere yaba mu buryo bw'ubukungu ndetse no kubaka amahoro mu miryango niko byahoze kuva hambere mu rwa gasabo ibiganiro byari inkingi yo kumvikana ndetse no guhurira ku bitekerezo bimwe bityo rero gushyira hamwe hagati y'umuntu n'undi byaba inzira y'ikemurwa rya bimwe mu bibazo hagati mu miryango inshuti bakunzi bakadasohoka b'ikiganiro ejo uyu munsi turaganira ku ibura ry'ibiganiro hagati y'abashakanye n'imwe mu ntandaro y'amwe mu makimbirane aturuka mu miryango aho dutuye mbahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi kuri mikoro muri kumwe nanjye Hussein Kayitare Roger Nigena niwe uhagarariye iki kiganiro naho ku buhanga bw'ibyuma Mizero Crispin akaba adufasha kugira ngo aya majwi abagereho neza uyu munsi rero ntucikwe kuko tugufitiye inkuru y'umuryango wajemo amakimbirane bitewe n'ibura ry'ibiganiro hagati yabo kugeza aho bifashe indi ntera kunkubita nicyo kintu cyari gikomeye si ibyo gusa kuko turaza no kumva icyo abaturage babivugaho amakimbirane ashobora kubaho ariko gake ariko icy'ingenzi ni uko aba yahashye ARCT ruhuka nk'umuryango w'abajyanama ku ihungabana no guhashya amakimbirane mu miryango nabo baraza badusobanurira ibyo bakora mu gufasha imiryango irimo amakimbirane atandukanye tugira n'ukuntu tubahuza hamwe mu cyo twita family therapy
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
kuganira hagati y'umuntu n'undi bituma habaho kwisanzura ndetse no gusangira ibitekerezo bityo hakabaho kurushaho kumenyana ndetse no gukemura ibibazo bitandukanye reka dutangire ikiganiro ejo twumva icyo abaturage batekereza ku ibura ry'ibiganiro hagati y'abashakanye n'intandaro y'amakimbirane mu miryango
nyine hari ibitekerezo byinshi badatekerezanya ngo bumvikaneho bigatuma urugo rwasenyuka kuko ntabwo baba barimo kuganira ibintu byakubaka urugo rwabo amakimbirane yaza hato na hato kuko hari igihe umugore abona ibyo hanze aho yabiganirijeho umugabo akaza ahubwo avuga nabi nta bisobanuro bizima yatanga ngo bumvikane bigende neza byatuma bagira amakimbirane mu rugo urugo n'umugore umugore n'umugabo barangwa n'ubusabane iyo ibitekerezo bye abijyana urumva n'undi bigatuma rero umwe agendera mu ruhande rwe undi mu ruhande rwe udashobora gufata umwanya buri gihe cyose ngo ubashe kuganira n'uwo mwashakanye ku buryo bw'ibiganiro byo guteza imbere umuryango ariko nk'igihe wowe uri umuntu uza rimwe na rimwe ukaza ari ukwicara mwiriwe mwaramutse agahita agenda nta bindi bintu runaka utamenyera situwasiyo zagenze niba ari uburyo bwa bizinesi mukora niba ari uburyo bw'amatungo ibintu nk'ibyo byose bishoboka amakimbirane ashobora kubaho ariko gake ariko icy'ingenzi ni uko aba yahashye yishyuriye abana amashuri nta kintu na kimwe kibura mu rugo kuganira ntiwavuga ngo si iby'ibanze ariko bitanabayeho nta kibazo bezoye zose zakemutse njye numva nta makimbirane byateza ye byateza kubera ko iyo umugabo n'umugore badaganira nyuma iyo bavuze ngo bagiye kuganira usanga ari hahandi batonganye kubera ko buri wese aba yarabitse umujinya yarabitse ibintu imibyiko afitiye umugabo nyine cyangwa se n'umugabo izo afitiye umugore ugasanga abo baganiriye barashwanye bararwanye urukumva ni nawe wavuyemo kwicana se amahoro ku isi yose amahoro ahantu ibyo byari ibitekerezo bitandukanye by'abaturage hirya no hino ese wowe udukurikiye muri aka kanya ibura ry'ibiganiro hagati y'abashakanye cyangwa se mu miryango byateza amakimbirane ndetse n'ubwumvikane buke nimuzuyaze kudusangiza ibitekerezo byanyu ingero cyangwa inyunganizi wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero zikurikira zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri reka dukomereze ku nkuru y'umwe mu muryango wavutsemo amakimbirane bitewe n'ibura ry'ibiganiro hagati yabo ni inkuru twateguriwe ndetse tugiye kugezwaho na mugenzi wacu david hitimana
kunkubita nicyo kintu cyari gikomeye ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda nibwo munyaneze varisite n'umufasha we nyiratebu karozine bambikanye impeta basezerana ku bana urw'akaramata ariko ntibyatinze kuko nyuma y'amezi make b'abana batangiye kugirana amakimbirane ahanini yari ashingiye ku businzi bw'umutware wa rozine ndi umugabo nanjye wigeze kugira ibintu by'amakimbirane mu muryango byaturukaga ku bintu by'ubusinzi hari n'icyo nabonaga nyine yazaga yanyweye nk'udufaranga twatubona tukajya mu kabari ntagire kandi akandi kabazo na kamwe akemura nyamara ngo nubwo aya makimbirane yabo ndetse n'intonganya za hato na hato zamaze igihe kirekire evarisiti ndetse na rosine bakomeje kuyabamo ariko nyuma y'imyaka makumyabiri n'umwe nibwo bafashe icyemezo uyu mutware w'urugo we yita icya kigabo maze yicana n'umufasha we baraganira ubundi maze intandaro y'ikemuka ry'amakimbirane yabo ritangirira reka ibindi tubumve twebwe twifatiye umwanzuro tubona turisenyera tubona nta kintu tuzageraho nk'abandi tutazagera ku iterambere yewe n'aka kago ntitwari tugafite kari akazu konyine nako kadahomye ari akago k'utuyenzi umugabo aravuga ati ubu ngubu mfashe umwanzuro wa mugore we kujya gukizwa n'ibintu byiza muri yesu umuntu araharuhukira ubwo twahise dufata umwanzuro tujya mu gakiza twemerera ubushake bw'imana ubu rwose mu rugo biragenda neza nta kibazo dufite mama ni gute noneho ibiganiro byabaye intandaro yo gukemura amakimbirane mwari mufitanye hagati mu muryango nyine umugabo yamaze gufata umwanzuro avuga ati inzoga ndayiretse numvishije ko inzoga yiretse ariyo twaheragaho turwana ari twapfaga ubutunzi buzira inzoga ubwo noneho dufata umu- umwanzuro tujya inama noneho dukore gutya dukore gutya turebe ko natwe twazagira icyo tugeraho ubwo inzoga tuziretse nyiratebuka rozina n'umutware w'umunyaneze evarisiti bombi bafite imyaka mirongo itanu n'ibiri y'amavuko bafitanye abana barindwi abakobwa bane ndetse n'abahungu batatu kugeza kuri ubu bafasha abandi baturage batuye mu kagari ka bibungo mu gukemura amakimbirane baba bafitanye mu ngo ibindi baragira bati ubu rwose uko tubanyeho nta kibazo nta kibazo mufiteho nawe nta kibazo mfiteho turakora ibyo tubashije kugeraho tukabigeraho turavugana neza abana ni uko nta kibazo rwose none se ko tutakirwana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe nibwo evarisiti yafashe umwanzuro abona ko kugumya guteza amakimbirane mu rugo rwe nta terambere bizamugezaho nibwo yicaranye n'umufasha we rosine afata umwanya baraganira maze abwira rosine ko atazongera guteza amakimbirane mu rugo rwe ko ahubwo agiye kwiyegurira yesu nk'umwami n'umukiza uzamugeza mu bwami bwo mu ijuru ikintu nashishikariza abantu bagifite amakimbirane nabigisha inzira y'agakiza kuko nk'ubu nabaye umukristo abantu benshi bam- bara- nanjye barahinduka ku bwanjye mbese nabo bakwicara bakajya inama
nshuti bakunzi b'ikiganiro mwiyumviye imvo n'imvano y'amakimbirane yatewe no kutaganira hagati y'aba bombi yego koko kandi kwiyegurira imana niyo nzira yakoreshejwe kugira ngo babashe guhosha amakimbirane yari amaze imyaka isaga cumi n'itanu birashoboka ko wowe udukurikiye waba warahuye n'iki kibazo cyangwa se aho mutuye mu miryango ohereza igitekerezo cyawe ndetse n'ingero ukoresheje ubutumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi kabiri mirongo inani kumwe n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri ARCT Ruhuka ni umuryango nyarwanda w'abajyanama ku ihungabana ndetse no gukemura ibibazo by'amakimbirane mu miryango aho bayiganiriza bigatuma habaho igabanuka ry'amakimbirane hirya no hino mu gihugu reka dukurikire ikiganiro kirambuye twagiranye na rusizana Jules Maurice muri ARCT Ruhuka
nitwa rusizana jules maurice nkaba nkora muri AST rubu nkaba nkora mu mushinga ugamije guhashya amakimbirane mu miryango umushinga ukorera mu karere ka gicumbi twasanze amakimbirane mu miryango muri ako karere ka gicumbi ashingiye cyane cyane ku bibazo by'ubutaka ko umugore n'umugabo baba bapfa ubutaka twasanze hari ubukene twasanze hari ubusambanyi no gucana inyuma ibiyobyabwenge ikindi twasanze gitera amakimbirane ni ukutagira ibiganiro hagati y'abashakanye kutaganira mu muryango ni impamvu yaje ku mwanya wa gatanu mu mpamvu twabonye zitera amakimbirane mu miryango yari ifite makumyabiri na gatatu ku ijana by'abasubije mu muryango iyo abantu bataganira byongera amakimbirane kubera ko impamvu zagiye zigaragara cyane cyane ni ukuntu umwe mu bashakanye ashobora gufata ibyemezo atagisha inama mugenzi we tuvuge agafata nk'ibyemezo byo kuba yakoresha umutungo w'umuryango O, umugore akagenda yagaruka agasanga inka umugabo yayizutiye yayijyanye mu isoko ese ubona byaba biterwa n'iki kuba umugabo yakwifata akajya akoresha umutungo umugore atabizi ataganirije umufasha we baravuga bati njyewe wa- waje usanga iwacu usanga mfite iyi nzu narayubatse usanga mfite ubutaka bwanjye wowe wavanye iwanyu iki ese ni iki nka rcd ukagikora twabanje guhugura abantu bacu babana nabo iwabo mu mirenge mu tugari mu mudugudu twashyizeho uburyo ku tugari haba hari umunsi abantu mu kagari bajya gushaka ubujyanama bagasanga ba bantu twahuguye bakabatekerereza ibibazo byabo bakabwira uko biyumva bakababwira amakimbirane bafite uko ameze n'uko nabo ubwabo bumva wenda bahungabanijwe n'amakimbirane hejuru y'ibyo ngibyo tugira n'ukuntu tubahuza hamwe noneho ya miryango ibana mu makimbirane mu cyo twita family therapy bagasangira uburyo babayeho bigatuma bafashanya gukira ese wabonye bishobora kugira uruhare ki mu mibanire myiza hagati y'umuryango iyo umugore n'umugabo ndetse n'abana bagira wenda nk'icyo nakwita nk'inama y'umuryango aho baterana imyanzuro ireba umuryango igafatwa bigizwemo uruhare na buri wese bakagira umwanya wo kuvuguruzanya bakagira umwanya wo kwemera aho batandukaniye mu bitekerezo kandi bikarangira bafashe umwanzuro wumvikanyweho na bose aho ngaho muri uwo muryango amahoro arahaba si ngombwa ko njya gusaba umugore wanjye inama yo gukora iki n'iki aho ngaho birapfa kuko birangira abantu babaye ibyihebe ntabwo abikora kabiri gatatu ngo yizere ko azabikora inshuro icumi abantu bacecetse birangira rero abantu babaye ibyihebe yataha mu rwego atanga itegeko ntiryubahirizwe umugabo umugore umwana bakiga gukoresha uburyo budahutazwa ari we wese kugira ngo inyungu za buri wese zigerweho
bakundwa inshuti z'ikiganiro ejo kanongere mbashimire kubw'ibitekerezo byanyu mukomeje kudusangiza mbibutsa ko muri kumva ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika gitegurwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda
hari ngo ugeramo wamara kugeramo ugasanga umugore saro ntayigeramo umugabo ni umugome yafuze arakubitwa iryo ni ihohoterwa rikwiye guhagarikwa ibyo mvuga biriho abantu nk'abo bariho umugabo yajya mu rugo aryama akamukuzaho ninde wanga amahoro ninde wanga kubaho ninde ninde mbese ninde wahitamo mu ruho amahoro amahoro turirimba amahoro mu rwanda rwacu amahoro ku isi yose amahoro kuko n'uhoraho waduhaye kubaho kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo amahoro ku isi yose amahoro ahantu hose amahoro ku isi yose agere no ku bantu
eyo ni mico the best nkora afrobeat original kurikirana ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu stain touch
duherukana itsinda ry'amahoro rikomeje imyiteguro y'amahugurwa irwejuru na ruhiza bari batangiye igikorwa cyo gusura abaturage hagamijwe kumenyekanisha icyo gikorwa ese iyi gahunda agenze ute magingo aya se bageze kuki hagati aho ubukwe bwa habana na mbabazi buracyari nk'agati kari mu mazi kareremba kagatemba katagira iyo kagana agatsimbanyi nawe akomeje gushakisha imibereho reka ntangire mwiyumvire
noneho gatsimba nyumva ko ntegereje ahantu hano yewe wa mugabo we have have ava mu muhanda batakugoye uragendera aha ngaha ku ruhande rwose siko bari kukugoye urakoze wa mubyeyi we rwose wagize ngo se ninacunze ziriya zizamuka aka ni akumiro rwose uzi ko umuntu agenda akiziringa hamwe ntabashe no kugenda ngo arebe hirya ngo arebe ibyiza byaho koko umuntu agomba gutembera ubu natangaye pe n'izi nyubako iwacu ntizihari kandi ari mu busani
wari uturutse ahagana ese mubyeyi yewe njyewe ubundi nitwa gatsimbanyi ni ahantu bita iruhiza
ese ni wowe gatsimbanyi najyaga nkumva disi ariko nishimiye guhura nawe pe mbaga yaba kuri facebook ndetse na instagram aho wandika ijambo ejo youth eco mu ijambo rimwe maze ukamenya byinshi ku biganiro byacu ndetse n'ibitekerezo mugenda mudusangiza nshimiye byimazeyo wowe twabanye kuva ku ntango kugeza ku musozo w'ikiganiro ejo cya none mbibutsa ko nawe ufite uruhare mu biganiro byacu udusangiza ibitekerezo byawe ubinyujije mu butumwa bugufi kuri nimero zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri reka nsoze mbashimira mbifuriza kugirana ibiganiro hagati mu miryango kugira ngo dukumire amakimbirane ya hato na hato muri studio mwabanye nanjye Hussein Kayitare naho Roger Nigena niwe wari uhagarariye iki kiganiro ubuhanga bw'ibyuma Mizero Crispe akaba adufasha kugira ngo aya majwi abagereho neza ikiganiro ejo nakagaruka murabeho muhahe muronke naho ubutaha
ijwi rya amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda diane nahazwe twari twazindukanye ndabikebanure ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu banyu no mu byanyu ndabasigaranye bagenzi banje mu kiganiro